nakupa mau
turashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda maramutse gute inshuti bakunzi bacu ikaze makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na joy diana nininahazwe muti twabateguriye iki mu kanya nk'uko bisanzwe ku minsi yose ya gatandatu turaza guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini aze gukurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara inyuma y'ico kiganiro iwanyu mu ntara duca tubasusurutsa biciye mu muziki nongere ndabaha ikaze mfite abakunzi b'ijwi rya amerika amakuru yacu tuyahere mu rwanda aho bifuza kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu batabonetse ku rutonde rw'agategekanyo rw'abemewe ejo bazindukiye kuri komisiyo y'amatora kubaza igituma batari kuri urwo rutonde bavuga ko barenganijwe umumenyeshamakuru wacu asumta kabuyi yarabikurikiranye ku mugoroba kuri uyu wa kane nibwo komisiyo y'igihugu y'amatora yarayisohoye urutonde rw'agateganyo rw'abemerewe kuzahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu ndetse n'uw'abadepite ijwi rya amerika ryageze ku cyicaro cya komisiyo y'igihugu y'amatora mbere ya saa sita ukinjira wasangaga abantu benshi bicaye wabegera bakakubwira ko baje kujuririra komisiyo y'igihugu y'amatora kuko batasohotse ku rutonde rw'abemerewe kuziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ndetse n'uw'abadepite gusa ntabwo byari byemewe ko hari umukandida wavugisha itangazamakuru ko ubuyobozi bwa komisiyo bwasobanura ijwi rya amerika ko ushaka kuvugana n'itangazamakuru ava ku cyicaro cyayo byabaye ngombwa ko bamwe mu bari baje gusaba kurenganurwa tujyana kure ya komisiyo abandi tuvugana kuri telefoni zabo zigendanwa hakizimana inosa wo mu karere ka nyabihu mu burengerazuba bw'u rwanda ni umwe mu bashaka kwiyamamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu ariko utasohotse ku rutonde komisiyo y'igihugu y'amatora ivuga ko hakizimana atujuje abantu nibura cumi na babiri bafatiye ikarita ndangamuntu mu karere ka nyagatare na gatsibo bari no kuri lisite y'itora ry'utwo turere komisiyo yasobanuye kandi ko mu karere ka nyagatare gatsibo kirehe harimo nimero z'ikarita ndangamuntu z'abamushyigikiye zirimo zimwe zitari zo izindi zitabaho ndetse n'izidahuye n'amazina ari kuri lisite yatanze perezida wa komisiyo udagasinzigwa yatangaje kandi ko mu basinye hakizimana inosa ari abagaruka kuri lisite irenze imwe nyamara imikono yabo itandukanye uyu mukandida agasaba komisiyo kumuha akanya ko kongera gukosora ibivugwa ko batanogeje cyangwa se bakagana inkiko nta karengane nta niyo mpamvu turi gutabaza niba batanze amahirwe yo kujuririra mu minsi itanu tukuzuza ibituzuye ntabwo twagagombaga gukumirwa no ku mikono n'iyo mikono twakagombye twajya kuyishaka tukayuzuza nk'ibindi bisabwa kuko nabyo iyo gushaka imikono byari muri kiriteri tugomba kubijuririra mu nkiko niko bimeze kuko komisiyo iri munsi y'urukiko kuri komisiyo y'igihugu y'amatora hari kandi na bwana barafinda segikubo fredi igihe twahageraga yari mu biro by'abayobozi b'iyi komisiyo barafinda nawe ntiyagaragaye ku rutonde rw'abemerewe kwitoza ku mwanya w'umukuru w'igihugu kuko komisiyo yasobanuye ko kuri lisite y'abashyigikiye kandidatire ye atujuje nibura abantu cumi na babiri bafatiye ikarita ndangamuntu mu turere bazatoreramo utwo turere ni nyabihu musanze nyagatare gakenke kirehe rubavu burera rutsiro bugesera ngororero na kayonza komisiyo igaragaza ko hari aho usanga yarashyizeho amazina ariko nta nimero ndangamuntu z'abantu bamusinyiye mu gihe hari abashyizwe kuri lisite hariho amazina na nimero y'irangamuntu ariko nta mikono ya ba nyirayo iriho gusa we sinabashije kumubona kuko igihe cyose namazeyo yari atarava mu biro by'abakozi ba komisiyo si abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu gusa bari bazindukiye kuri komisiyo kuko hagaragaye n'umubare utari muto w'abakandida depite cyane cyane abigenga muri bo hari bwana frederic habarugira usanzwe afite ubumuga bwo kutabona we yagaragaje ko kuba atabona byamubereye imbogamizi ariko atemeza ko ariyo yatumye atsindwa ngewe kubera ko nabonye mu cyiciro karitsiyo ntasohotsemo ntabwo byari byoroshye ariko birashoboka imbogamizi isanzwe ni ntabwo ari nyinshi ni nk'uko wasangaga nk'abayobozi bo hasi mbese ko harimo abakandida bigenga depite baba bari gusinyisha mu baturage kugeza ubu abasabye bose kurenganurwa bahawe iminsi itanu kuva komisiyo y'igihugu y'amatora itangaje urutonde rw'agateganyo ariko ku bakandida bigenga basabwa kubanza gushaka imikono mu gihugu hose ibyabo bishobora kuba byarangiye kuko umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'amatora madamu oda gasinzigwa yaraye abitangaje abakandida icyenda bifuza guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu batandatu bangiwe na komisiyo y'igihugu y'amatora kenshi igaragaza ko batabonye imikono y'ababashyigikiye komisiyo y'amatora ivuga ko abatishimiye ibyatangajwe bashobora kujurira mu gihe kitarenze iminsi itanu batatu gusa barimo perezida paul kagame uhagarariye fpr inkotanyi frank habineza uhagarariye green party na mpayimana philippe wiyamamaje nk'umukandida wigenga biteganijwe ko urutonde ndakuka ruzatangazwa tariki ya cumi na kane z'uku kwezi kwa gatandatu naho amatora abe ku itariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa karindwi mu batora bari mu mahanga amatora ari rusange mu gihugu yazakorwa ku itariki ya cumi na gatanu z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali ijwi rya amerika washington dc tubandanirize i kinshasa muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho urubanza rw'abantu bagera kuri mirongo itanu bagirizwa kuba baragize uruhara muri kudeta yaburijwemo mu kwezi kwa gatanu rwari rutanguye kumvirizwa ababuranishijwe bose hamwe bagera kuri mirongo itanu na batatu bari bagwiriyemwo abanyamahanga barimwo abanyamerika batatu n'abagore bane bafise ubwenegihugu bwa kongo mu baburanishijwe harimo christian maranga yagirizwa uruhara runini mu mugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa perezida wa kongo felix tshisekedi maranga afise ubwenegihugu bwa amerika yagandaguwe umugambi wo guhirika ubutegetsi ukwiburizwamo naho atakiriho yari ku rutonde rw'ababurana umuhungu wiwe marcel maranga afise ubwenegihugu bwa amerika nawe nyene yari mu baburanye co kimwe n'abandi banyamerika babiri aba barimwo umwe afatwa nk'inshuti magara y'umuhisi christian malanga jean jacques wondo inararibonye mu vya gisirikare akaba n'umubirigi afise inkomoko muri congo nawe nyene yaburanye ubu akaba yagirizwa kuba yarafashije cane christian malanga afatwa nk'uwari imbere mu mugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi maître masingo shela aburanira wondo yabwiye abamenyesha makuru ko yagirizwa kuba yarunguruje abashatse guhirika ubutegetsi ubutegetsi bwa kongo shila n'ubwo aburanira barahakana ibyagirije amara bavuga ko biteguriye kuburana abagirizwa guhirika ubutegetsi bwa kongo baburaniye muri sentare ya gisirikare kinshasa gombe yashashe mu ibohero rya gisirikare riri ahitwa ndoro ni kinshasa urubanza rwabo rwakurikiranywe n'abaserukira ibihugu byabo cyane cyane ibya buraya amenyesha amakuru benshi n'abanyamategeko bunganira abagirizwa ibyaha abari muri no dosiye bagirizwa muri rusange rusangi birimo kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa perezida wa kongo felix tshisekedi iterabwoba gutanga uburyo bwo gufasha abakora iterabwoba gutunga ibigwanisho batayifitiye uburenganzira kugerageza kugandagura zimwe mu ndongozi za kongo ubwicanyi no kwifatanya n'inkozi z'ikibi abaharanira agateka ka zina muntu bakaba bavuga ko atabutungane na buto bizeye kuzobona mu rubanza rw'abagirizwa ivyo vyaha kuko bagifatwa batahawe uburenganzira bwo kumvirizwa n'iperereza bari kumwe n'ababunganira mu mategeko imburano muri ino dosiye zitanguye mu gihe hariko haba amatohoza y'ubwicanyi bw'agasakisaki bwegekwa ku basirikare ba kongo boba baciye bica urw'agashinyaguro bamwe mu bagirizwa kuba bari mu murwi w'abahatse guhirika ubutegetsi bw'ico gihugu hari igenekerezo rya cumi n'icenda ry'ukwezi kwa gatanu ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tuje tubandaniriza muri afurika y'epfo aho umugambwe anc uri ku butegetsi ubandanya ibiganiro n'imigambwe itandukanye kugira ngo haboneke leta y'ubumwe imwe mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi isa nk'iyavyemeye iyindi iracahiga imanga ariko hari n'iyakuriye inkoni ku gishitsi perezida wa afurika y'epfo seril ramafoza imubwira ko itageza gufata iyo nzira seril ramafoza yavuze ko mu migambwe iri kwikorana n'ibiganiro ibiganiro n'umugambwe anc uri ku butegetsi harimwo umugambwe aff combattant pour la liberté économique efp hamwe na da uri imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi julius malema atwara umugambwe aff yiyamirije umugambi wa perezida cyril ramaphosa avuga ko atoshobora gusangira ubutegetsi n'umwansi mu butumwa malema yanditse biciye ku rubuga rwa x yagize ati ntitwosangira ubutegetsi n'abansi umugambwe anc uri kutegeka ivyokorwa nk'aho umenga bugesera niwo watsinze amatora ntitwihebuye ku buryo twopfa kwemera ivyo batubwiye vyose mu nama nshingamateka umugambwe aff uzoba ufise intebe mirongo itatu n'icenda umugambwe da uza imbere mu itavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ino saha ntacuravuga ku vyasabwe na perezida cyril ramaphosa umugambwe efp ufise intebe cumi n'indwi mu nama nshingamateka wo wavuze ko leta y'ubumwe ataco iwutwaye ariko ingingo bazoyifata mu minsi iri imbere ni mu gihe umugambwe ap ufise intebe icenda gusa nawo nyene wavuze ko ukiri kurarimbura ubusabe bwa anc umugambwe uri ku butegetsi muri afurika y'epfo anc wahisemo kurondera imigambwe yo kwemera kwifatikanya nawo kugira ngo haboneke leta y'ubumwe kubera utashoboye gukwiza amajwi awemerera kugira ubwiganze mu nama nshingamateka urwego rutora perezida muri ico gihugu ku bibanza amajana ane bigize inama nshingamateka ya afurika y'epfo anc izoba ihafise intebe ijana na mirongo itanu n'icenda gusa mu kiringo giheze uwo mugambwe wari uhafise ibibanza amajana abiri na mirongo itatu afurika y'epfo iramutse ibonye leta y'ubumwe ntibizoba bibaye ubwa mbere mu mateka yayo leta ya mbere y'umugambwe anc washinzwe na nelson mandela yari iy'ubumwe umugambwe anc ico gihe wemeye kuja hamwe n'umugambwe np wagwanira inyungu z'intwaro yakaryamisha miryango hamwe n'umugambwe aefp warwanya cane umugambwe anc inama nshingamateka nshasha ya afurika y'epfo ikaba ibwirizwa kuzotora umukuru w'igihugu bitarenze imisi icumi muracumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro vyacu tubibandanirize ku kiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu rwanda komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje urutonde rw'agateganyo rw'abakandida ku mwanya wa perezida wa repubulika umukobwa rukumbi dani rwigara wari wasabye kwiyamamaza ntawe uriho mugenzi wacu edi rwemavuganye na eric wagira ubusa bikurikiye abo bakandida ni batatu ku isonga hari perezida w'u rwanda paul kagame watanzwe n'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi hakaba frank habineza nawe watanzwe n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ndetse n'umukandida wigenga bwana philippe mpayimana uku niko oda gasinzirwa perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora yabitangaje komisiyo y'igihugu y'amatora yakiriye kandidatire icyenda izisuzumye isanga abakandida bujuje ibisabwa ari aba bakurikira kagame paul watanzwe n'umuryango fpr inkotanyi habineza frank watanzwe n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda mpayimana philippe umukandida wigenga eric mu bakandida bigenga birumvikana ko benshi batujuje ibisabwa dore ko abakandida bose batanze kandidatire bageraga ku icyenda bakaba bemeje batatu gusa komisiyo y'igihugu y'amatora yaba yagaragaje ibyo abo bakandida bandi basigaye batujuje yego yagiye igaruka kuri buri umwe umwe ibyo atujuje ariko icyo bahuriraho nk'ikita rusange ni ukuba baragiye basinyiye abantu nk'uko komisiyo y'igihugu y'amatora yabitangaje bagasanga indangamuntu basinyishije nimero z'indangamuntu z'ababasinyiye ntabwo ariho bazifatiye ntizihura n'imyirondoro ku mukandida w'umugore umwe rukumbi diane shima rwigara komisiyo y'igihugu y'amatora yongeye kumushinja ko nawe ari mu basinyishije abantu batabaho mu turere twa huye na gisagara hanyuma ibyo bibaye ubugira kabiri kuko n'ubushize komisiyo y'igihugu y'amatora yari yavuze ko ubu yasinyishije hari hagaragayemo abapfuye reka twumve uko perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora madamu oda gasinzigwa yabitangarije abakurikiye televiziyo y'u rwanda kuri lisiti yatanze z'abashyigikiye kandidatire ye ntiyujuje abantu nibura cumi na babiri bafatiye ikarita ndangamuntu mu turere kandi bari no kuri lisiti y'itora yatwo ari two kamonyi gatsibo gasabo musanze nyagatare burera nyabihu na kayonza muri lisiti z'abamushyigikiye mu turere twa huye na gisagara ikarita ndangamuntu zabo ntizibaho hagaragaye kandi zimwe mu nomero z'ikarita ndangamuntu zidahuye n'amazina yabo yanditseho kuri lisiti y'abamushyigikiye eric waba wabashije kugira nk'umunyapolitike wavuganye nawe wagutangarije uko yakiriye uru rutonde rw'abakandida batatu bemejwe ndabashije kuvugana n'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda umuyobozi w'ishyaka ritaremerwa n'amategeko ariho mu rwanda madame victoire ingabire umuhoza ayobora darupa umurinzi umva uko yakiriye urutonde rw'agateganyo biragaragara ko ari umukino wa bibiri na cumi na karindwi abantu bagisubiyemo gukina nta gishya kirimo igihe cyose amatora mu rwanda azaba atabaye mu bwisanzure igihe hazaba hari abantu bamwe bakumirwa kugira uruhare mu matora bikomeza gushimangira ko amahame ya demokarasi kubahiriza itegeko mu gihugu cyacu ari ibintu bikiri kure nk'ukwezi eric bagira ubusa turacyari kumwe ese nyuma yo gutangaza uru rutonde rw'agateganyo komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko hagiye gukurikiraho iki ese aba bakandida batagize amahirwe yo kugaragara kuri uru rutonde baba bagifite amahirwe yo kuzagaragara ku rutonde ntakuka ruzatangazwa n'iyi komisiyo mbere y'uko ibikorwa byo kwiyamamaza bitangira kuri iyo ngingo madame oda gasinzigwa yahaciye umurongo aravuga ngo hari icyitonderwa avuga ko abatujuje ibisabwa kuva ku itariki ya karindwi z'uku kwezi mu minsi itanu y'akazi kugera ku itariki ya cumi na gatatu bagomba kuba bagejeje kuri komisiyo y'igihugu y'amatora ibisabwa hanyuma urutonde ndakuka rukazatangazwa ku itariki ya cumi n'enye z'uku kwezi kwa gatandatu yedirwema eric bagira ubusa umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda ndagushimiye kubwa kanya uduhaye kugira ngo utugezeho iyo nkuru yihutirwa imaze kutugeraho urakoze cyane ndagushimiye nanjye edirwema
ikiganiro c'abakenyezi aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo n'ingene bafasha imiryango yabo n'uko biteza imbere ubwabo ikiganiro c'abakenyezi ni ku ijwi rya amerika
mu rubuga rw'abagore tujye mu rwanda abagore barokokeye jenoside yakorewe abatutsi mu karere ka nyamagabe na karongi nyiramana imakire na mukamana francine babashije kwiteza imbere binyuze mu buhinzi bw'ikawa ndetse baha imirimo abagore bagenzi babo gurahuya tuyishime aho aba bagore dusanze bahinga ikawa ni ku buso burenga hegitari eshanu dusanze babagarira ndetse banatera imiti yica udukoko dukunze kwibasira ibitumbwe by'ikawa ni abagore babiri bahinga ikawa ku musozi wa nyamurinda mu karere ka nyamagabe aba bavuga ko bayihinze aha kubera ko bashakaga guhindura amateka y'uko bahaburiye ababyeyi inshuti n'imiryango yabo nyiramana imakire nibyo atubwira mu by'ukuri uruganda rwacu intego rufite nkatwe nk'abadamu bazi amateka igihugu cyacu cyanyuzemo barokotse jenoside ikintu cya mbere twibandaho ni ukugerageza ubumwe ni ukugira ngo bishyire hamwe kandi barenge ikintu cy'amacakubiri igitekerezo cyabo ntabwo cyahise kiza jenoside ikimara kurangira ahubwo babanje guhungira mu mujyi wa kigali nyuma basanga bidakwiye niko gutangiza umushinga w'ubuhinzi bwa kawa mu gace bari batuyemo mbere ya jenoside ubuhinzi bwabo bwaje kwaguka bukomereza no mu karere ka karongi twagerageje kumenya ubuso n'umusaruro batangiranye ndetse n'agaciro ka kawa yabo ifite kugeza ubu ntitwabibasha nyiramana imakira arava ko igitekerezo cyabo cyaje guhindura uburyo umugore yari abayeho muri aka gace twibanda ku bagore kuko abagore nk'uko mubizi abagore bo mu cyaro nta wundi murimo babonaga bafite kandi na ibintu byose bakadepanda ku bagabo babo akaba ariyo mpamvu rero cyane twibanze ku bagore ariyo mpamvu twagiye tubaha inguzanyo kugira ngo babashe gukorera ikawa zabo neza ubuhinzi bw'ikawa n'uruganda rwa nyamurinda mountain coffee byabashije guteza imbere umugore mu buryo butandukanye bamwe mu bagore bakorana n'uruganda bavuga ko byabafashije kwiteza imbere mu buryo burimo no kubona inguzanyo uyu ni umwe muri bo byagiye imfasha mu bintu byinshi yagiye imfasha mu kuzamura ubukungu kuri ngewe rero yamfashije no mu bintu bigendanye n'ikawa impa amahugurwa yo gukorera kawa njya nyaka n'inguzanyo ikayimpa njya ngira amahirwe y'uko nturanye nabo nkagemura ibitumbwe ku gihe kandi mbiyumvamo ni abantu dukundana aba bagore bakora akazi bitewe n'agahari uwo munsi hanyuma ikawa yakwera bakayigurisha ku ruganda rwa nyamurinda mountain coffee ku munsi bakorera amafaranga ari hagati y'igihumbi magana atanu n'ibihumbi bibiri magana atanu abahinzi bagemura ibitumwe bya kawa nabo bavuga ko hari igihe batashoboraga kubona inyongeramusaruro n'imiti ku gihe nyamurinda kofi rero ibintu by'ifumbire zisigaye ziza hariya ku ruganda niho tuzikura ibintu byose imiti yo kwica ubusimba burya ibitumbwe niho bituruka mbese ikintu cyose nta kintu atadukorera uriya muntu ngenda nakubwiye ko hari igisubizo cyacu mu iterambere ryabo kwishyura ubwisungane mu kwivuza biri mu byo bishimira aba abagore batangije umushinga w'ubuhinzi bwa kawa kandi bemeza ko kwibumbira mu matsinda byabafashije kuzajya babona inguzanyo zibafasha kumenya uburyo bwo kwita ku bihingwa byabo bya kawa iyo nguzanyo tubaha ibafasha mu gutera imiti amakawa yabo kandi bikabafasha gushyiramo ifumbire nziza y'imborera bibafasha no gusasira ikawa yabo neza ku buryo mu by'ukuri ari ikawa iba nziza ikagira igitumbwe cyiza kiremereye cyane ko ikawa ya hano nk'uko mubizi muri aka karere mu burengerazuba haba imisozi miremire gukorera hamwe byatumye basenyera umugozi umwe bibafasha no guhashya amacakubiri kuko icyo bagamije ni inyungu rusange kuko nk'uko mubizi leta yacu ishishikariza abantu gushyira hamwe no kurenga amacakubiri yaranze iki gihugu icyo tugamije rero nk'abadamu nk'abafatanyabikorwa tugamije iterambere ryacu ubwacu kuko tugomba no gufasha imiryango yacu umuyobozi ushinzwe ibihingwa ngengabukungu mu karere ka karongi madamu angelique munyankindi avuga ko hari intambwe ishimishije umugore wo mu cyaro amaze kugeraho abagore baritinyutse barakora mu mirimo igendanye no guhinga kawa barakora bakiteza imbere kandi bakabona umusaruro ushimishije kuko ari ikintu kibaha amafaranga kibazanira amafaranga byihuse kandi kubera ko ari igihingwa kiba gihoraho kidasaba imirimo myinshi cyane ugasanga barabikunze kandi babyitayeho kuko bibateza imbere ubuhinzi bwa kawa mu rwanda bumaze gutera imbere ku buryo magingo aya ubuso buhingwaho kawa mu gihugu hose ari hegitari ibihumbi mirongo ine na bibiri uturere tw'uburengerazuba n'amajyepfo nitwo twiganje mu buhinzi bwayo kubera ikirere cyiganjemo ubukonje imibare y'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere iyoherezwa mu mahanga ry'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi na yeb kigaragaza ko kuva mu mwaka wa bibiri na makumyabiri kugeza mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu u rwanda rwinjije arenga miliyari enye y'amafaranga y'u rwanda aturutse kohereza ikawa mu mahanga gloria tuyishime ijwi rya amerika
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi ingorane zo kugera ku mirimo kubera lisansi yabuze ibikoresho bike abakozi bake n'ibiturire ni bimwe mu bibazo byugarije ubutabera mu mabohero nka yose y'igihugu bikubiye muri raporo ya komisiyo ihoraho y'inteko nshingamategeko ishinzwe agateka kazina muntu n'ubutungane thierry vendayishimiye hisunzwe ibwirizwa shingiro rya repubulika y'u Burundi mu ngingo yaryo y'ijana na mirongo itandatu na gatatu inama nshingamateka irategekanyirizwa kugenzura ibikorwa bya leta mu bisata byose nico catumye abashingamateka bahurikiye mu mugwi wa maho mu vyujejwe harimo agateka kazina muntu n'ubutungane bishikiye mu ntara zose zirimwo amabohero izo nazo ni Muramvya Ngozi Muyinga Gitega Ruyigi Rutana Rumonge Bururi Bubanza hamwe n'igisagara ca Bujumbura bujumbura intumbero nyamukuru kwari ukugira ngo birabire uko ibyo bisata bikora bongere basuzume igituma abafungwa babandanya kuba umurengera mu mabohero hanyuma baheze bagira ico baterera nk'abavugira abanyagihugu ivyo bitigira ibigabanuke bimwe mu bibazo vyashikirijwe n'abashikiriza amanza bakuru bakukira amasentare asubiramwo imanza birimwo uburyo buke bwo kwiyunguruza abakozi bake nk'uko bishikirizwa n'umukuru w'umugwi wamaho mu nama nshingamateka mu vyujejwe harimwo ubutungane kuri bose ubukene bw'abashikiriza manza hamwe hamwe amaparaki menshi ntagira imiduga yo kwiyunguruza kugira bashike ahabereye icaha igitoro gitegerezwa gutorwa ibujumbura uwo mukuru w'umugwi wamaho yasiguye kandi ko ibyaha byama byakozwe n'abo bafunzwe biri mu busuma kugurisha amatongo atari ayabo n'ibindi kurwana no gukomeretsanya kurenga ibigo gufata ku ngufu abigeme n'abakenyezi abadandaza ibiyayuramutwe n'inzoga zitemewe n'amategeko bagwiriye mu ntara zimwe zimwe abagurisha amatongo atari ayabo abiba bakoresheje urwenge kugurisha ibitu- ibitimuka inshuro nyinshi urudandazwa rw'abantu guhungabanya amatungo y'igihugu mu gukora urudandazwa ndengambibe mu ntara zegereye imipaka abagize uwo mugwi basiguye kandi ko kubura ibikoresho by'akazi n'amamashini nyabwonko n'ibindi bijanye nabyo biri mu bihanze igisata c'ubutungane ikindi basanze abashikiriza amanza badafise imodoka zibunguruza kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nabyo bikaba biri mu bidindiza imanza bamwe mu bakorera muri ayo mabohero mu bice bitandukanye barimwo n'abashikiriza amanza bavuga ko hari ibibazo byinshi bihanze ico gisata ivyo birimwo ibibanza bito bikorerwamwo ibikoresho bike aho usanga bibagora gutunganiriza abafungwa n'ibindi uku niko babisigura Aha turafise ikibazo cy'inyubako dukoreramo mwagiriwe n'ubuntu mwaje imvura itari kiragwa aha muba muri ko muranyagirwa ingorane yo kwiyunguruza imvuga y'abakadiri y'itega nta modoka ifise hahize imyaka myinshi parikeri digi nayo nyene n'uko parike cyahoze nayo nyene n'uko parike kabuze nayo nyene n'uko nta modoka n'imwe bafise muca numva y'uko bigoye ko by'ukuri porokirere ashobora kukugira itohoza canke umuntu wese amutakambye ati erega turagize ikibazo ashobore kuhashika hama n'ikindi dufise indi ngorane dufise ni ukuvuga igitoro tukirinza ubwitonzi bw'igihugu abashingamateka bagize komisiyo igisata c'agateka kazina muntu n'ubutungane basabye ko abajejwe ubutungane boshira imbere umwidegembyo w'umwenegihugu imbere yo gufata ingingo yo gufunga basabye ko umukuru w'igihugu yofata ingingo yo kugirira ikigongo abafungwa bakwije ica kane c'umunyororo abataracirwa imanza bagirizwa ibyaha bito bito bakarekugwa Thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali urakoze tiyarive ndayishimiye inkuru yawe niyo turangijeho aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi gusera intanyurwa no gusesa umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiye imana
ababyeyi babyaye mu gaheka tubifurije amahoro n'imigisha nk'aho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri buzi muze twumva amakuru kuri radiyo yacu pe ijwi rya amerika ijwi rya amerika ndi umuhungu n'umuzira guhunga wisherwa mudenderwa mudereri ndagacarishari kashira ngabo kamazima kano kurimbura ningera utizimba mu kirago nibutsize amashuri maze mbyumva ngejo bampa icumi n'agakene ku bahungu ndi umugabo ye ngo basore n'inkumi mbirubyiruko abana n'abasaza turabazirikana waho muri hose ku isi dore intashyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muduteze abiri aha niho igice ca mbere c'ibiganiro vyacu vya kino gitondo kigarukiye kuri mikro mwari kumwe na diane nininahazwe ndabasigiye bagenzi bacu mu kiganiro c'umuziki